ghana jollof rice nigeria jollof rice <laughs> man no go rest so no go hear word for social media ghana jollof rice fine pass uh, uh, nigerian jollof rice nigerian jollof rice fine pass ghana jollof rice na where una put cameroonian jollof rice for inside this matter oh so una think say cameroonians no dey cook jollof rice abi for inside africa cameroon na the only country wey the jollof rice dey be upgraded every time this one una see like this na cameroonian jollof rice we dey call am 5g make i dey tell una when you dey village when we dey village we dey grow up we dey try for learn how for cook we get the one wey dem dey call am say painted rice that one na red oil you dey take am draw lines on top the rice yes that one we dey learn how to cook that one we dey call am na one g mm -hmm. the other one na one way if you put uh, what we dey school when you get small money you buy some uh, fine morocco fish you can take and cook the jollof rice there that one na two g ah mr waka waka bad for cook that one when mr waka waka cook you that one you go enjoy am you get the one way when family poor money no dey that day we dey call am na njanga rice njanga jollof rice ah very sweet that one na 3g and then one hour we dey use njanga we use mololo we use mbunga tronkanda any of the dry fishes wey you see around our countries na that one as our minister of communication talk am that one na we dey call am 4g The voices in the bushes, not the feature of that one because nothing can't have come by dry fish. And this one, when we use, just see, only the rice. For Cameroon, we no dey, ah, we no invite you. Say, make you come chop jollof rice. You just see only the way the thing be appetizing. See, a rice stand one one. If you cook rice for Cameroon, e not stand one one. That may not be jollof rice. Forget. So this one na 5G. 5G Cameroonian jollof rice. So when they talk of jollof rice in africa when competition dey cameroon go pass number one cameroon pass number two cameroon jollof rice pass again number three then ghana and nigeria dey fit come back now, any order 5g cameroon jollof rice come on make we eat am. Mm. Mm -mm -mm.